hi guys welcome back to another update guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video about Mercy Aigbe and Funsho the first wife of the man wey be say she go snatch my people hmm, wey she go break their home into pieces Mercy wey no get mercy hmm, for those of una wey be say una no know Mercy Aigbe Mercy Aigbe na one of the Yoruba actress wey dey act Yoruba movie. My people, the water don pass carry o. <laughs> This matter don dey pass the way we take dey think am. Now Mercy Aigbe fẹ́ uh, the senior wife wey be say na the wife of Adekas wey dey live for America, my people. Come outside say Mercy Aigbe, you fit get the man. Do whatever you wan do to the man. If life chop the man raw. Mm-hmm nothing concern am but the problem be say you no go come fit dey snap picture dey post for social media with with with her own sweat house wey be say na she and her husband build the house and both the bed wey Mercy Mercy aigbe dey sleep put for the back house na she use her own money to take buy am all di furniture the pot wey Mercy aigbe take dey cook both the curtain wey dey the sitting room di chairs The woman said that she buy everything with her own sweat, with her own hardworking body. Now, Messi I Aigbe do video for social media. do one video. Uh-huh. He can't stand for the step. And that woman, I don't fair do video for that step. When we say she post her for her Instagram. That time, Mercy Aigbe and the husband never marry at all. Now, he post her for her Instagram. The Messiah Igbesef do video for that same place come carry the woman picture for parlour come put for the the step now the woman see the the woman my people the woman see the video na the woman give Messiah Igbe twenty-four hours to take do wetin to take comot that uh, to take delete that video but Messiah Igbe no gree delete the video for Messiah Igbe to delete the video messiah igbesi come out again to come do wetin to come make another video for the same step say she dey advertise her product Hey, she come still make video for the same step now people come carry di eh, step wey the woman first dey before The same step wey be say the woman stand put and messiah igbe also stand put e come be say na the same step na e be now message gbà sí make another video the woman come vex come outside say enough is enough everything wey dey inside that house that she gets the things both the pot or the chair everything message gbe come dey use her own property take dey do wetin take dey pepper am because say she no dey nigeria say she dey take care of her children for outside country He say you wey wan marry two wife you suppose do wetin you suppose get house wey you go put the second wife no be say you go carry the eh, second wife come the same house wey be say the senior wife dey which is very very wrong and na disrespect to the first wife function wey be first wife of kasim don finally come outside to come blast her husband and mercy mercy aigbe e don come outside to come blast their two o say their two no just get shame at all my people go like make i just read wetin sure wey be messi aigbe husband first wife wetin e tok about messi aigbe she write say kasim you underestimate me right it is okay to curse i was your fool for twenty years i be hmm you kept on pushing me i told you if it continue i will post this message mi kì í ṣe ọmọ àlè hope you got that hope you got that mercy it is mercy it is the audacity for me like seriously like i told you you can have him keep him do whatever the hell you want with him but one thing i will not let go of is my sweat what i work hard for little girl you have got some nerve How dare you think it is okay showing off what I worked hard for on a daily basis and think I would be okay with it? Kasim, time your dog. I want you way too many times. Kasim, I'm coming to get what is mine. This um, what is mine, this I promise you. Note to all note to you all. Married a second wife was never brought to my attention attention by Kasim I found out online hmm, my people marrying a second wife was never brought to my attention by Kasim I found out online just like everyone yeah I admit I suspected he was sleeping with her hence I called and chased her out several times and each time I confront him he gave me a long line of men she slept with and says laila she she wear and she is nothing so i look the other way men in the industry my thinking now s favourite wear is now a wife to him i'm no i'm not i'm not bastard i post this on social media to show you all cause apparently social media happens to be there god dey life eat and sleep social media i want him not to to test me but they both keep on pushing me i am not i am not a pushover i'm not i'm not one to be bullied by both of you to silence no way you are great together but honey i repeat not on my money or sweat my people hope I don't hear my people now dis adekas wife eh this kasim dis kasim the wife the let they dey know say you fit marry this woman but come they disrespect me like they bring the woman come with the house wey me and you gather sweat we build when beside buy bed put the table the curtain where be say we furnish furniture say okay oh if i come to nigeria now that place now i go come with my children, sleep, enjoy ourselves. You can't turn that place to hotel, which woman go happy. Okay, even if you want marry second wife, say you don't beg your wife, accepted. But if the woman come now, where the woman go, they sleep with her children. Like this uh, Kasim, eh, you need to get conscious, like you need to get, at least make you dey think. E get where person go out woman reach. You go to say, ah, this is why they do, it e no make sense. This mercy mercy aigbe so she go like make she plan with man make she build house with man buy property with man bed everything put for house another woman come come there come dey use am how she go feel all these women wey una dey see eh most of dem wetin dem dey do to other women dem no go fit take am i no know how mercy aigbe take dey sleep for night with that man i no know how that how that man take forget everything wey the woman do for am for 20 years. Even if the woman a bad woman, say, okay, oh, eh, you don't like the woman again. The children, woman will be saying they with you for 20 years. Even if the woman don't put die for the money, like only you build the house. You go say to that you and the woman plan build the house. The woman don't get time when you don't every day. Daughter for you, when the daughter don't every day, you invest. And now if the children come back, they will come see say Messiah Igbe don't occupy their, their mama uh, the position wey the house be say you and your wife una plan am say the wife go dey america okay you mean say make the woman don dey live for america make you no dey come house again say you position the woman for america okay you position if the woman wan come house carry children come holiday where e go enter okay if you dey call abesina igbe go call excuse her for the one week wey he wan spend then e go enter the same bed where he take dey sleep with mesina igbe the woman will come with her children come sleep there hit with the the, the same drink water inside the same cup where you abesina igbe They e, e, use cup where the woman buy for us the plate the spoon everything the woman sweat you see make messia igbe dey use am messia igbe cross leg her house no grey am go again na that place like she come the stay like mele mele i don blame some women wey dem no wan plan future with men because how you go plan future eh, Oh, after twenty years the man go come turn back say my wife no good again abi one religion talk say make we dey marry second wife even if you wan marry second wife na on top of the property of when you and your wife gather the join money together I gather build for your wife property again another woman go pack go there go dey stay wey dey for dey hear dat kind of faith it e don't make sense at all you just come say house wey be say you and your wife gather build Like lagada bill sweat put your wife property dey inside all the name of muslim you say the wife dey america if the woman if the woman dey america e come to say every six six months i wan dey come back to nigeria come dey visit me see husband shebi na build that house because of say make the woman dey come nigeria sometime make e come dey sleep there make dey visit you so if the woman now come na na hotel na she go dey go she go dey go her papa house for the house wey be say she to build together plan future together with you or na furnishing the house together and now she go come talk to who dey sleep hotel like kasib your heart they back You know, just messes. sense and this messy messy, aigbe you forget say you get girl I say, I say, oh your your girl you get daughter and this kind of way they do if your daughter come say they do the same thing to her. how you go feel you go like the place where your daughter don't sweat put wey don't plan they don't build together another woman come there to reap the fruit uh, come come there to come take over our sweat wetin you no like no dey do am to other people like this thing wey like dey do to this woman no be person wey dey grant interview but I don't push her to war so that she don't come out to call the talk call clear the air say enough is enough Or that they oppress me with all those picture photo shoot everything the way the man they post messi aigbe back to back he no even dey post him own wife picture e no dey poster, am e no dey do all that e no dey celebrate im wife but messi aigbe go carry am put for head like this, like say e dey hawk am eh e no make sense so kasim This thing wey you dey do to your first wife e no good e no good we know say na the new wife like dey shark you now but we just give you few years you go see the other side of messi aigbe so my people as i come across this news let us make i carry according to come share am with una all right my people, make una let us know what you all think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest this way and dey upload una bye bye till bye guys guys my next video bye.